Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan wiixata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitiquuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa imbaasiiwwan biyyoota gurmuu torbaa warri G7 jedhamuun beekaman kanneen finfinneetti argaman walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessaa ammayyuu nu yaaddessa jechuu isaanii har'a guyyaan dachee akka addunyaatti mata duree dachee fi pilaastikii jedhuun kabajamaa jira keessummoota kanarratti dubbisne isiniif dhiyeessina qophii torbanii kan ta'e qophii ispoortiitiin atileet Qananiisaa Baqqalaa dabalatee atileetota kaleessa maaraatoonii Landan irratti hirmaatan dubbisneerra. hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduutii gara jaallanne gammadaattan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataarraaf jenne kunoo. Itoophiyaa keessa kan jiranii fi teessoon isaanii Finfinnee keessa kan ta'e embaasiiwwan biyyoota miseensa garee torbaa jedhaman walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaabaa keessaa irra deebi'ee hammaataa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. Embaasiiwwan kun sanbata darbe kan ibsa waliin baasaniin rakkoo siyaasaa fi nageenya walxaxaa ta'e furuudhaan nagaan waaraa argamsiisuudhaaf mariin qaamolee dhimmi kun ilaallatu mara hirmaachise gaggeessuu qabu jedhaniiru. ibsa kana kabaasan embaasiiwwan biyyoota kaanaadaa jarmanii faransaay xaaliyaanii jaappaan yuunaayit kingdamii fi yuunaayitid isteetsi ta'uun beekameera gama kaaniin jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan kaleessa malee dheengadda gaafa sanbataa gabaasa torbanii baaseen naannoo raayyaa alaamaaxaatti walitti bu'iinsarra deebi'ee hammaateen namoonni kuma digdamii sagal. walloo kaabaa fi zoonii hawaasa waag himraarraa buqqa'uu isaanii ibsee jira kanneen manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an kun hanqina dhiyeessii nyaataa fi bishaanii yaaddessaa ta'e akka qaban kan ibse gabaasni kun michoota isaa deeggarsa dhaqqabsiisuuf carraaqan waliin hojjetaa akka jirus ibsee jira buqqaatonni gama isaaniin sagalee ameerikaaf yaada kennaniin hanqina nyaataa fi dahannaa yaaddessaa ta'e keessa akka jiran ibsanii. Buqqa'iinsa irra deddeebi'ee uumamu kanaaf sababaa kan ta'e gaaffii eenyummaa fi ofiin of bulchuu dhiyaate laalchisee mootummaan hatattamaan deebii akka kennuuf gaafataniiru jechuudhaan masfin arraagee gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Koree aanaa Gorkaa keessatti qonnaan bultoonni dargaggoo ta'an afur aanaa galaanaa kan godina Gujii keessaa hidhattoota socho'aniin ajjeefamaniiru jedhu jechuun jiraattonni ibsanii jiru. jaallanneen dabalataan nutti himti.
qajeelfama nageenyaa kan godina koreef itti gaafatamaa akka ta'an obbo Tafarraa Bondarraa hojii qonnaarra kan turan qonnaan bultoonni afur garee hidhate kan onag shanee ittiin jedhaniin kaleessa ajjeefamuu isaanii sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. Ganda qobboo jedhamu keessatti qonnaan bultoonni kaleessa ajjeefaman keessaa lama obboloota isaanii ta'uu kan ibsan obbo Mitiqquu Shibbiru. dhukaasatti banameen rasaasaan reebamanii ajjeefaman jechuun sagalee ameerikaatti ibsan kanneen ajjeefaman arfan maatii lamarraa ta'us hubachiisan garee hidhattoota godina gujii keessaatu kana hojjetaa kanas humni dhaabsisu dhibuusaan uummanni yaaddoo keessatti kufeeraa jedhaniiru dhimma kana laalchisee deebii aangawoota godina gujii argachuuf yaaliin taasifame milkoofne kanaan dura dhimma walfakkaataa irratti aangawoonni gaafatamanii turan kun riphee loltootaan haleellaa gaggeeffamuun haalli jiru to'annaan ala ta'ee hawaasaaf mootummaan tajaajila kennuu akka hin dandeenye dubbachuu isaaniif gabaasuun keenya ni yaadatama. gama kaaniin dubbii maanidil addunyaa kan waraana bilisummaa oromoo obbo Odaa Tarbii himannaa kanaaf deebii kennaniin.
Yeroo baay'ee himannaan akkasii ni kakka'a. Garuu dhugaan jiru naannoon sunii rakkina mataa isaatii qaba. Sabaaf sablammiin achi keessa jiru milishoota ijaarratanii dhimma daangaa irratti waldhabanii waan jiranii fi ajjeechaan akkasii yeroo yerootti argama malee waraanni bilisummaa Oromoo harka keessaa hin qabu.
jechuu isaanii Yoonataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Waliigaltee liqii fi haaromsa ta'uu qabu irratti jaarmiyaa maallaqa addunyaa IMF fi Itoophiyaa gidduutti ammallee garaagarummaan jiraatus mariin itti fufee jira jechuun qondaalli olaanaa IMF jimaata darbe ibsanii jiru.
Itoophiyaan deeggarsa IMF mirkaneessuuf qarshiisee kan gabaa seeraan alaa irratti sharafamaa jiruu fi isa seera qabeessaan sharafamu harka shantamaan caalu san sirreessuun barbaachisuu mala. Garuu haaldureen kun sababaa ta'uunsaa kan hin mirkanoofne ta'us yeroo baay'ee jijjiirama sharafa alaa gabaaf murteessaa ta'e ni fayyada. Biyya Afrikaa Bahaa baay'ina uummataa qabdu Itoophiyaan duraanuu qaala'insa jireenyaa olaanaa fi hanqina maallaqa alaa yeroo dheeraaf waliin rakkachaa akka turte yoo ta'u, baatii muddee keessa mootummaa Afrikaa waggootii hamma kanaa keessatti liqaa ishee hin kaffalle sadaffaa taateetti. Itoophiyaatti hoogganaan ergama IMF Albaaroo Chabaari walgahii birraa darbe IMF fi baankiin addunyaa Waashintan keessatti gaggeessan irratti gaazexessootaaf ibsa kennaniin mariin itti fufee jiraa hanga ammaatti garaagarummaan jiraa jedhan of eeggannoodhaan abdii qabnaa jedhanii dubbachuu isaaniin ala garaagarummaa ammallee furmaatan arganne jedhan san bal'inaan hin ibsine mariin gaggeeffamu yeroo fudhachuu qabu fudhataa jedhan itoophiyaan deeggarsa gara doolaara biliyoona sadiif tuqaa shanii argachuuf baankii addunyaa waliinis mari'achaa akka jirtu ibsameera.
Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman dilbata kaleessaa magaalaa Niijar gama kaabaa Agaadeez keessa hiriira bahuun loltoonni Ameerikaa buufata waraanaa achi jiru irraa akka bahan gaafatanii jiru.
Kunis erga maddeen Niijarii fi Waashintan gidduu gamasii bahuu jalqabuu fi erga dubbatanii waliigalteerra ga'anii guyyaa tokko booda bara darbe loltoonni Ameerikaa hanga kuma tokkoo ol ta'an Niijar keessa ka turan yoo ta'u. maadhee lama keessa socho'aa turan kunis buufata humna qilleensaa diroonii dhibba lamaaf tokko jedhamuun beekamu kan naannoo agaadees kan niijer waaltaa keessatti baasii doolaara miliyoona dhibba tokko ol gaafate sana dabalata bara 2018 irraa eegalee buufanni kun hidhattoota garee islaamummaa fi jama'aat nusraat al islaam musliiman kan alqaayidaa waliin hidhata qabu kanneen naannoo saahil keessa jiranitti xiyyeeffachuun. itti fayyadamaa tureera bara darbe waraanni niijar fonqolcha mootummaatiin aangoo kan qabate yoo ta'u hanga sanatti niijar michuu nageenyaa ameerikaaf faransaayii ijoo taatee turteetti garuu aangoonni haaraan mootummaa ollaa sanaa kan maaliif burkinaafaasoo keessatti argaman waliin ta'uudhaan waliigaltee waraanaa michoota biyyoota dhihaa yeroo tokko turan san kan akka waashintanii fi paaris waliin qaban xumuruudhaan. garee siyaasaa fi diinagdee naannoo ekowaas gadhiisanii raashaa waliin hariiroo cimaa uumaniiru.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaddachi himannaa pirezidaantii duraanii doonaald tiraamp wiixata har'aa dhaga'amuu jalqabeeru gara sadarkaa haaraatti ce'a karaa biraatiin immoo pirezidaanti joo baayiden kibxata dhufu kana gara teempaa filooriidaatti imaluun waa'ee mirga wal hormaataa irratti dubbachuun duula na filadhaa taasisuuf jiru gabaasa veeroonikaa baaldiraas igilisiyaas sagalee ameerikaaf ergite tujubee horaa haalattaanuun dhiyeessiti.
amma miseensonni mana maree murtii seeraa filatamaniiru abbootiin alangaaf gareen ofirraa ittisaa doonaald tiraamp himannaa yakka tiraamp irratti dhiyaate kan dubartii isaan himatte callisiisuuf baasuu isaanii ilaalchisee har'a manhaattan niiwoork keessatti baname irratti ibsa baniinsaa kennuuf jiru filannoo pirezidaantii bara 2016 dura. dubartoota gaa'ilaa ala walitti dhufeenya qabaachuu isaanii himan callisiisuuf jecha kaffaltii maallaqaa kennan dhoksuuf yaaluu keessatti ga'ee qabu jedhamuun himannaa cimaa soddomii afurtu isaan eeggata filannoo waliigalaa bara kanaa irratti kaadhimamaa pirezidaantii riippaabilikaan ta'uudhaan kan yaadaman tiraamp himannaa kana haaluu irratti cichanii dubbataniiru.
kun farrisa cimaa kan duula filannoo pirezidaantii seenaa keessatti gaarii hin taane irratti gaggeeffamu miidhuuf kan ta'edha Joo Baayidan seenaa biyya keenyaa keessatti pirezidaantii isa badaadha. Ani sagalee guddaadhaan isa dursaan jira. Karaa isaan injifachuu dandeenya jedhanii yaadan kana qofa. Garuu hin hojjetu.
Haalli qilleensaa gaarii hin taane Tiraamp duula filannoo xumura torbanii Noorzi Kaarolaayinaatti geggeessuuf turan akka hambisan dirqisiise. Sanbata darbe waltajjii isaanii miidiyaa hawaasaa irratti dhimma filannoo giddu seeninsa federaalaatiin maaliif mirgi himatamuu dhabuu pirezidantummaa isaaniif kennamu akka qabu falmanii jiran. Falmiin afaaniin kennamu dhimma sana irratti ebila 25 mana murtii muummichaan ni ilaalama. Demookiraatonni sagalee kennan tokko tokko itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Kanaanis dammaqiinsa argachuu danda'u jedhu xiinxaltoonni.
Namoota sagalee kennan kanneen kana hordofaniif deeggartoota Doonaald Tiraamp waliin kan wal qabatu ilaalchisee waa xiqqaadha. Hedduun isaanii hoogganaa cimaa deeggaran barbaadu. Kanaaf akka pirezidaantiitti aangoo guddaa akka qabaatan fedhu. Baayidan nama dimokiraasiif danqaa ta'e aangootti deebisnee waan barbaade akka inni hojjetu hin eeyyamnuu jedhu.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidan kan deebisanii filatamuuf dorgomaa jiran waa'ee rakkoo seerri qabee jiru. dhimma mormituu isaanii dubbachuurraa of qusachuu itti fufaniiru jimaata darbe ergaa isaanii siyaasaa waldaa hojjettoota intarnaashinaal brotherhood of elektirikaal workers jedhu kan dc keessaaf dabarsanii jiran.
kana dura pirezidaantii ture eegumsa hojjettoota ameerikaaf ta'u duubatti deebiseera miindaan hojjettoota federaalaa akka hin dabalamne mormee jira akkasumas yeroo pirezidaantii ture. taaksii yookaan qaraxa doolaara tiriliyoona lama hir'isuu isaatiin duureeyyii fi kaampaaniilee gurguddoo garmalee fayyade kun immoo liqaan federaalaa humnaa ol akka tuulamu taasise.
hojjettoonni gamtaa hojjettootaa garee falmisiisoo akkaan barbaachisan kan kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaanuu deeggarsa isaanii argachuu qaban keessaa tokko ta'uun isaanii dabalaa dhufeeraa jedhu yuunivarsiitii joorji taawunitti gargaaraa piroofeesaraa dhimma mootummaa akka ta'an haans no'el.
Paartiin Dimookiraatotaa paartii yeroo darban keessa kallattiidhaan dhimmoota uummata deeggaran irratti fuulleffata ture. Kun guyyoota kanatti yaadachiifamuu qaba. Yoo Baayden sagalee isaanii kan barbaadan ta'e. Tiraampis kan akkasiin wal fakkaatu hordofaa jiran. Ergaa xiqqoo adda ta'e kan akka immigireeshinii fi aadaa duukaa buusanii.
Tiraamp yakka laalcha kana dura dubartoota gaa'ilaa alatti walitti dhufeenya qabaachuu isaanii himaniif kaffaltii callisiisuu kennan jechuun himatamaniif dhiyaachuuf jiru. Duulli filannoo isaanii inni taanu akka marsariitii duula filannoo isaanii irratti maxxanfametti hanga caamsaa kudha tokko Waayildwood Niw Jeersiitti geggeessamutti ittiin fufu. Gareen duula filannoo Baayden akka beeksisatti pirezidaantichi taampaa Filooriidaa keessatti kibxata dhuftu. dhimmooti ijoo filannoo bara 2024 irratti dhimma walabummaa hormaataa ka guutuu biyyattii irratti fuulleffatu ilaalchisee haasaa dhageessisuuf jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
hayyee guyyaan har'aa eebilli 22 sadarkaa addunyaatti guyyaa dachee jedhamuun yaadatamaati oola yaadni ijoon yookaan dhaadannoon guyyaa yaadannoo dachee keenyaa inni bara kana dachee fi pilaastika kan jedhudha waa'ee kabaja dachee waggaa waggaan taasifamu kan ilaaleen bafqaaduu morodaa keessummoota lama dubbisuun sagantaa qopheesse qaba. Dooktar Ahimad Galchuu hayyuu saayinsii naannoo vaankubar kaanaadaa irraa akkasumas Dooktar Baharuu Dhugumaa hayyuu saayinsii qonnaa fi bosonaa as yuunaayitid isteetsi kutaa virjiiniyaa irraa gaaffii guyyaa kana moggaasuun maaliif barbaachise jedhuuf yaada Dooktar Ahimad Galchuu nuuf kennan irraa jalqabna waliin haa caqasu.
Dachiin tun akkuma hundi keenya beeynu haadha keenyas tan nyaachistuu tan lubbuun keenya jiraachuu irratti danda'e. Dachii kanaa gama kan mana keenyas. Manni keenya kuni dachiin tun haati teenya tun dhukkubsattee jirti. Qaamnis burkutaa'ee jira. Laggeenis summaa'ee jira. Biyyeenis summooytee jirti. Qilleensis summaa'ee jira. Kanaaf waggaatti yeroo tokko dhaabbannee manni keenya kun maal keessa jira? Dhukkubni dachii nyaachistuu haadha teenya kun maal irra jira jennee dhaabbannee kan itti wal yaadachiifnu kan itti eessarraa kaan eessa jirra dachiin tun akkamitti jirti dhaloota keenya kan itti aanu ilmaan keenya maal dhaalchisuuf deemna dachii summooyitti dhaalchifna moo bishaan summaa'ee dhaalchisna moo qilleensa summaa'ee dhaalchisna moo jennee dhaabbannee kan itti of yaadannu.
Guyyaan kun waggaa waggaadhaan yaadawwan ijoo ta'anii qabatee dhiyaata. Inni baranaa biyya lafaa fi pilaastika kan jedhudha. Maanni rakkoon pilaastikni biyya lafaa irratti uumu? Inni jedhu gaaffii keenya itti aanuudha. Dooktor Ahmad Gadchuu dhimma kana ilaalchisee waan nutti himan qabu.
Pilaastikni kun afaan saayinsiitiitti seentatik orgaanik koompaawundi waan jedhamudha. So rakkoon inni envaarmentii irratti fidu sadarkaa lamatti ilaaluu dandeenya. Sadarkaan isa tokkoffaani yeroo pilaastikni garaagaraa kun envaarmentii irratti envaarmentii keessatti gatamu laggeen keenya keessatti dachii irratti faca'ee akkanatti namni yeroo itti fayyadamu lafa irratti darbee deemu kun tokkoffaa bakka jireenya keenyaa bakka gaarbeejaa bakka balfii itti gatamu bakka kosiitti jijjiirudha jechuudha. kun karaa garaagaraatiin dhukkubaaf saaxiluu danda'a yookaan peestii garaagaraa kan akka hantuuta magaalaa keenya keessatti harkisa. Inni lammataa horiin beeyladaan yeroo bonaa yeroo nyaanni gahaan hin jirre nyaata foon kan addaan hin beekan horiin feestaala nyaataa horiiwwan garaagaraa nyaataa nyaanni kun garaa horii keessa seenee achi keessatti daakuu hin danda'u siistamni loonii garaachi loonii olii kan keemikaala irraa hojjetame kana daakuu hin danda'u achi keessatti marmaan isaaniitti rakkatee rakkoo gurguddaa irra geessuu danda'a jechuudha. Karaa biraa yeroo biyyee keessa bahara keessa seenu akkuma jennu waggaa dheeraa fudhata waggaa kuma kuma lamatti lakkaa'amu biyyee keessa turuu danda'a. Yeroo dheeraa keessa keemikaala achi keessa yeroo suuta suutan biyyee keessatti bahara keessatti bishaan keessatti bakka inni dhaqqabe hunda keessa suuta suutan biyyee keessatti keemikaala kana gadi lakkisa jechuudha. So biyyeen keenya ni summaawaa bishaan keenya ni summaawaa qilleensi keenya hundi summaawaa deema jechuudha. Pilaastikni kun yeroo dheeraa keessatti caccabee caccabee caccabee bifa piisii xixiqqaa ta'ee qaama namaa keessa kan seenu qaama namaa keessatti argamutti jira. Somba namaa keessatti argamutti jira. Tiruu namaa keessatti argamutti jira. Qormaanni tokko tokko kan booda kanarra godhamaa jiru aktuwaalii waan baay'ee nama sodaachisu waan nama suukanneessu agarsiisutti jira. Fakkeenyaaf dubartii garaa qabdu hiddaan dhuuraa kan ilmoodha haadha walitti dhufan keessatti maayikiroopilaastika jedhu kun caccabee caccabee inni xixiqqaan handhuu hiddaan dhuuraa keessatti argamutti jira. So wanni kun hiddaan dhuuraa keessa seenee jechuun gara ilmoo garaa keessa jirtu dabruu mala jechuudha haadha maraa. So wanni kun sadarkaa ol aanatti rakkoo gurguddaa envaaroomentii keenya summeessuu dabree karaa fayyaa namaatittis tarkaanfatee rakkoo gurguddaa nurra geessutti kan jiru waan ta'eef xiyyeeffannaan bara kana ispeeshaalii rakkoon kun booda kana waggaa 20-30 dabree kan akka gaariitti xiyyeeffannaa argatee irratti hojjetamutti jira. Kanaafi bara kana mee waan dachii keenya kana summeessan envaaroomentii keenya balleessanii fayyaa namaati irratti rakkoo fidan keessaa inni guddaan kun pilaastika waan ta'eef kanarratti akka xiyyeeffatamuu fi namni waa'ee kanarratti awweernasiin akka uumamu namni waa'ee kana akka beekuu danda'u wanni xiyyeeffanni itti kennamee fi waa'een pilaastikaa gabaabsee neerosii kaase kanuma.
Guyyaa biyya lafaa kana ilaalchisuudhaan wanni biraa irratti xiyyeeffannu waa'ee biyya lafaatii fi bosonaati. Akka galmeewwan adda addaa agarsiisanutti lafti keenya kun waggaa waggaadhaan hektaara miiliyoonii kudhanirraa bosona dhabaa jirti. Sababa namoonni bosona ciramuudhaa fi sababa abiddaatiin. Waa'ee kanarratti Dooktar Baharuu Dhugumaa. Hayyuun saayinsii qonnaatii fi bosonaa waan nutti himan qabu waliin hordofnu ammallee nu wajjin tura.
Daggalli nuyi biyya lafaa qabnu baay'ee gadi bu'aa jira. Keessumatti immoo Oromiyaa keenyatti yeroo dhuftu akkaataa inni daggalli itti badaa jiru kuni reetiin inni ittiin badaa jiru kuni baay'ee jarjarsaa ta'aa deemeera. Yeroo namni xiqqaa ture hamma wanta nyaannee bullurraa argannutti biqilchuu dandeenyeerra. garas kan keenyaatti yeroo dhuftu kan nuyi wanta nu ga'u biqilchuu yaallu lafa bal'isneeti daggala ciraa daggala ciraa akkasa durii sana yeroo dheeraadhaaf lafti sun akka nafuura fudhatee rikabarii godhu gochuudhaaf hin dandeenyu daggaluma sana cirra xaa'oon keenya isa Ani yeroon dhaladhe in the 1950s lakkoobsi namaa biyya keenyaadhaa gara kuma miliyoonii kudha torba ture. Har'a miliyoonii dhibba tokkoof digdamadha. Harka dhibba ja'aa ol guddate namni biyya sana keessatti. Rakkoon karaa muka dugugamuudhaan, mukni ciramuudhaan, lafti duwwaa hafuudhaan gaaga'amni nurra ga'u dhaabachuuf hin danda'a. Eeyyeen danda'a. Akkamittiin danda'a? Warri biyya sana gaggeessanii akka biyya tokkootti ilaalanii maal akka ta'uun jiru saayinsiin wanti piruufii godhu wanta baay'eetu jira. Namoonni beekumsa kanaa qaban baay'eetu jira. Amma kan argutti garuu achi jirraa of gaafadha. Sammuun namaa human ingenuity wanta inni gochuu hin dandeenye hin jiru. Warra akka keenyaatiif immoo warri advaansiidii wanta baay'ee irraa baranii wanti isaan irratti dhimma ba'anii argaa jirrutu jira. Isatti yoo dhimma baanee eeyyee biyya keenya deebisnee ijaaruuf hin dandeenya but achi jirra amma gaaffiin wal gaafataa jiru kanadha.
Hordoftoota keenya kan har'aaf jenne kanuma. Keessummoota keenya galateeffachaa kan baranaa kanuma kan bara eegalee nu haa taasisu jenna nagaatti.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti kan ispoortiiti garasitti ceena. Oduu keenya ispoortii isa jalqabaatiin atileetiin Itoophiyaa fageenya meetira kuma sadiin dorgomuun beekamtu zarfee Wandimaagany qorannoo taasifameen dhiiga ishee keessatti qabiyyeen qorichoota dhorkaman lama waan argamaniif waggoota shaniif dorgommii atileetiksii irraa dhorkamteetti. Atileet zarfee Wandimaagany seera qoricha dhorkamanii cabsuu ishee erga saamuda isheen kennite irratti mallattoon teester. teestestiroonii fi waan biraa EPO jedhamuun kan beekamu dhiigni atileetota oksijinii dabalataa akka deddeebisuuf gargaaruu kan danda'u erga qaama ishee keessatti argameeti. Isheenis immoo erga fudhachuu ishee amanuu ishee hordofuun wiixata har'aa kutaan qulqullina atileetiksii murtoo kana kan dabarse. Qorichoonni dhorkaman kunneenis qaama ishee keessatti kan argaman sagantaa hangariitti qophaa'e irratti hirmaachuuf yommuu isheen garasitti imaltee jirtudhas jedhameera. Atileet Zarfee Wandimmaagany Olompikii Tookiyoo bara 2021 irratti sadarkaa 8ffaa akkasumas dorgommii shaampiyoonaa addunyaa bara 2023 buudaapestetti taasifameen sadarkaa arfaffaa bahuun kan xumurteettudha. Gara odeeffannoo ispoortii warra biraatti yommuu dabarru immoo dorgommii maaraatoonii London dilbata kaleessaa dorgomameen atileetonni Itoophiyaa baay'inaan kan irratti hirmaataniiran yommuu ta'u Qananiisaa Baqqalaa fi Tigista Asaffaa sadarkaa lammaffaa bahuun xumuraniiru. maaraatoonii London 44ffaa Ingilaanditti gaggeeffameen fiigicha dhiiraan Qananiisaa Baqqalaa lammaffaa yoo ba'u Tigist Asaffaas dubartootaan sadarkaa lammaffaa qabatteetti jirti. Eebbisaa Naggasaa London irraa gabaasa dabalataa qaba. Kunoo.
Dorgommii maaraatoonii London dilbata kaleessaa irratti atileet Qananiisaa Baqqalaa reekoordii haarawaa umurii waggaa 40 olii galmeessuu danda'eera. Dorgommii kana irratti ga'umsi agarsiises baay'ee olaanaa ture. Atileetonni Itoophiyaa irraa baay'inaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u, atileet Qananiisaa Baqqalaa alatti sadarkaa keessa kan gale hin turre. Dorgommii kanas sa'a lamaa fi daqiiqaa afurii fi sakandii kudha shaniin lamaffaa bahuun xumureera. Atileetiin Keeniyaa Aleksaandar Motiisoo Munnaayyoo medaaliyaa warqee fudhateera. Dorgommii booda atileet Qananiisaa Baqqalaa qalaa yaada kenneen qabxii argateetti baay'ee gammadoo ta'uusaa sagalee ameerikaatti himeera.
Dorgommichi baay'ee gaarii ture. Baay'ee cimaa ture. Xinnoo ishee haalli qilleensaa qorraadha. Akkasuma bubbee qaba ture. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee dhukkubarraan ture. Shaakala kiyya guutumaa guutuutti harka dhibbaa fixanne. Egaa qabxiin argadhe kun wanta hundaa olii jechuun warra deeggarsoota kiyyaafis ta'ee beeksisaa kiyyaafis hiriyoonni kiyya hundi warri na cinaa ta'anii kan gargaaran hundi keessan galatoomaa qabxiin irraan gadhe kun eh, baay'ee tokkoffaatti dhiyaadheen ture egaa akkuma xiqqoon garaa galee haa ta'u malee eh, qabxiin argadhe kun qabxii xiqqaamiti baay'ee gammadee jira galatoon.
Maanni karaa booda karoorri kee Olompikii fuuldura keenya jira.
Egaa Olompikiin ganaan beekamne yeroo filannoon hin gaggeeffamne guutumaa guutuutti ganaadha. Eh, Egaa gaafa filannoon fuume booda ol haasofne wayya.
Egaa inni akkuma beekamu dorgommiin alaa eh, baay'ee walitti siqxanii tullumti keessanii kan deemaa turtan amma soddomaatti haala kanarratti akkamittidha kan ilaalte dorgommii akkuma akkatti wal tuutooftanii deemuun keessan kun.
Egaa haalli qilleensa xinnoo ulfaataa ture inni qorraa eh, bubbee qaba. Egaa haaluma kanaan dorgomtoota baay'eetti keessattuu Itoophiyaan biratti ulfaataa natti fakkaata. Egaa haa ta'u malee eh, fiigichi fiigames eh, xiqqaa miti. Egaa eh, qabxii argametti kan eh, dhuunfaa kootti fe'ame baay'ee gammadeen jira qabxii biyya.
Galatoom. Dorgommii maaraatoonii London guyyaa kaleessaa dubartootaan fiigamenis atileetonni Itoophiyaa dorgommicha akka mo'atan eegamanis hin milkoofne reekoordii addunyaa harkaa kan qabdu atileet Tigist Tasaffaa miidhamarraa ga'een kan ka'e injifachuu baattus sadarkaa lamaffaa xumuruu dandeesseetti sa'aatiittiin galtees sa'a lamaa daqiiqaa kudha jaha fi sakandii digdami sadi ture. Shaampiyoonaa Olompikii kan taate atileetiin Keeniyaa Pirees Jibchiirii dorgommii kanarratti injifannoodhaan golobdeetti. Dorgommii kanarratti atileetonni afur reekoordii maaraatoonii London dubartootaan qofa kan fiigame fooyyessuu danda'aniiru. Atileet Tigist Asaffaa dorgommii booda sagalee Ameerikaa wajjin turmaata gooteen haalli qilleensaa itti ulfaate akka ture himteetti.
ሁለተኛ በመውጣቴ በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ። ግን ትንሽ ነፋሱ ከባድ ነበር።
lammaffaa ba'uu kootti baay'een gammade garuu haalli qilleensaa ulfaataa ture sababa kanaanis funuunni na rakkisaa ture kiiloomeetira digdama booda immoo dhukkubbiin miilaa na rakkisaa ture kana hunda dandammadhee lammaffaa ba'uu kootti baay'een gammade.
Dhukkubni miila ishee kiiloomeetira shanii booda itti jabaatus obsaan xumuru ishees ni dubbatti.
አምስት ኪሎ ሜትር ምናምን ሲቀረን በቃ እንደምሸነፍ እርግጠኛ ነበር ግን kiiloomeetira shan booda dhukkubichi waan natti cimeef akkan mo'amu bareen ture haa ta'u malee kutannaaf obsa guddaan lammaffaa ba'eera.
Fayyaan ishee gaarii taanaan Olompikii Paaris irratti qabxii jajjabeessaa fiduuf akka fiigdu dubbatteetti.
አዎ ከዚህ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ጤናዬ ወደ ቦታው ተመልሶልኝ ከበሬ አድርጌ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ kanaan booda fedha waaqayyoo taanaan nagaan koo yoonaaf deebi'e olompikii irratti hirmaadhee biyya koof warqee argamsiisuudha kan ammoo gargaarsa waaqayyootiin nan milkeessa Dorgommii maaraatoonii London Baranaa irratti hirmaattonni kuma soddoma ol qooda fudhataniiru. Gama biraatiin maaraatooniin Veenaa dilbata kaleessaa dorgomeen dhiiraan atileetiin Itoophiyaa Caalaa Raggaasaa dubaraan immoo atileetiin Eritiriyaa Naazireet Walduu injifataniiru. Atileet Caalaa Raggaasaa saalama daqiiqaa jaha fi sekandii soddomi shaniin ture injifannoo kana kan gonfate. Atileetiin Eritiriyaa Naazireet Walduu immoo saalama daqiiqaa digdami afurii fi sekandii duwwaa saddeetiin mo'attee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa London, England.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora miidiyaalee hawaasaa yookaan marsariitii VOA afaan Oromoo daakam miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi instaagiraamiin nu biraan gahuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikuuf kaadhu gulaalaan sagantaalee namoo daandii. Gulaaltonni suur sagalee immoo Girmaa Daggafaa fi Siisaay Ashannaa fi Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Eeliyaas Asmaare ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabnaa halkan gaarii.